bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'uno munsi hano muri studio ya gatanu muri kumwe na jowe diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo neza na neza muri fizi havugwa abanyagihugu bamaze iminsi babona abirundi bitwaje ibirwanisho bagakeka yuko bo bari abarwanyi ba aloyiza nzabampe abavuga ngo badukuye muri ibi abitinze bagize gute niberekane abantu bacu bo barafashwe niberekane ibigwanisho byacu bo barafashwe bagenda babesha abantu uyu ni general aloyize nzabampema arahira akarengo yuko atamu fnl wiwe n'umwe yigeza kugwa mu birindiro mu mirwano yari imaze iminsi ibahuza n'ingabo za congo frdc turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze abanyagihugu bo muri teritwari ya fizi mu gihugu ca kongo batangaza ko muri ako karere hamaze iminsi hibonekeza abarwanyi batari bake bavuga ikirundi amakuru dukesha ikinyamakuru sos media havuga ko abanyagihugu bavuganye n'ico kinyamakuru bikeka ko abo barwanyi baba bambaye imyambaro ya gisirikare bashobora kuba ari abo muri fnl ya general aloise nzabampema ayo makuru y'abo barwanyi haremezwa n'abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri kivu y'epfo basigura ko mu ruhigi igisirikare ca Congo FRDC kimazemwo imisi co gutuza abarwanyi bagwanira ku gataka kabo comoye abatari bake ku birindiro vyabo mu kiganiro General Nzabampema maze guha mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma nihakanye ko batanye mu mitwe na FRDC yamara amakuru yuko bomewe ku birindiro yo yayahakanye yivuye inyuma
ibyo kuvuga yuko badusinze bibaza ko atakuri kurimwo ikintu wamenya ni uko ingabo za kongo zitaza zonyine zizana n'abasirikare b'u Burundi kuko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kw'icyenda ingabo z'uburundi ziri muri kiya onde nibyo zifashanya n'ingabo za kongo kugira ngo zigerageze kuraba ko abarwanya leta y'uburundi bobasambura bakiri hanze y'igihugu ariko nabo mubwiye yuko ibyo kuba ngo barabitsinze si ibyo kuko amagerekerezo bavuze nta ntambara zigeze ziba igenekerezo ryabaye haba igenekerezo rya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa kabiri niho twagwana n'igisirikare cya kongo frdc bafadukanije n'ingabo z'uburundi duca dufatamwo ziri twafashe mateka abasirikare ba kongo batanu itarike zibiri z'ukwezi kwa kane barongera barabitera bafadukanije bivatayo zibiri zari zadubanye ahantu bita ku kirungu z'abarundi kongera dufata nkomviri abasirikare babiri ba kongo ubu ubu tuvugana dufite mateka abasirikare ba kongo indwi ibyo rero ko badutsinze bibaza yuko twebwe ntitugwana n'igisaza cya kongo ahubwo turibona kuvuga ko bafatanya n'abarundi kucya bamufata amateka ari abanyekongo gusa nta barundi barimo ni uko abanyekongo hazamo umubare munini bigatuma abarundi nabo badashobora kugera nk'uno munsi haje brigade ya kongomani kuza bavuga ko bagomba kwirukana abitabye ibigwanisho baba bava hanze y'igihugu mwe mwatakaje abangana iki cyangwa abakomeretse banyu bangana iki ko abarwana nyine baba barwana
abarwana nibaza yuko mu ntambara zabaye itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa kabiri nta basirikare twatakaje ndetse nta n'abakomeretse itariki zibiri z'ukwezi kwa kane twarakomerekesheje abasirikare bane nta bapfuye barimo rero kuvuga yuko batwishyemo mirongo itatu na batanu bafashe ikintu turi kumwaka muri numvise ku maradiyo burababwira babyerekane kandi iyo urwana wanesheje urafata nkiri niyerekane abacu bafashe niyerekane ibyo birwanisho babereka bafashe nibaza ko ari kinyoma none ko mumaze igihe kinini aho ngaho muri kongo bizagenda gute bizahereza hehe nagomba nkubwire yuko twebwe tutari muri kongo ngo turwanye ngo turwanye n'igisirikare cya kongo sibyo twebwe ubundi dukorera mu rukoko urukoko i burundi abasirikare bacu bajya muri kongo bagiye gusuma imfungurwa leta y'uburundi yumvikana na leta ya kongo baha uburenganzira abasirikare y'uburundi bashyira amapozisiyo muri kongo abasirikare bacu bagiye gusuma bagahita bahura n'abasirikare b'uburundi bakabatega biba ngombwa ko natwe dushyira ingufu ku bantu bagiye gusuma kugira ngo bagiye gutuma hagize umuntu baratangirira mu nzira bamurwanye byigura inyuma nicyo gituma twebwe muzobaze abasirikare ba kongo nta munsi n'umwe igisirikare cya eseneri kigera gitera pozisiyo ya kongo n'umunsi n'umwe ikindi utokwibagiza iperereza rya kongo n'iperereza ry'uburundi baragenda mu nkambi z'impunzi bagafata impunzi z'abarundi zahunze ubutegetsi bubi bagafatwa bakamurika ubujumbura bamwe bakicwa abandi bagafungwa nicyo gituma twahagurutse kugira ngo turwanye leta y'uburundi twebwe turwanye leta ya kongo ukivuga rero iby'impunzi imyaka ine iruzi impunzi z'abarundi zivuye nyine i burundi zihunga ubutegetsi buriho namwe muri muri iryo shyamba mugerageza kurwanya ubutegetsi mubona murimo mugera ku ki turiko turevoriwa kandi urugamba rurategurwa kandi mu kirundi baraca umugani ngo nta mwana avuka rimwe ngo yuzure ingobyi twebwe turiko turitegura mu minsi itari myinshi muzobona amatunda ari mu nteguro turiko turategura ngushimire cyane generale aloyizi nzabampema ariko mbere y'uko tugenda nongere nkubaze bwa nyuma ntabwo mwigeze mutakaza aho mwari muri ntawabakuye mu birindiro byanyu n'ibinyoma abavuga ngo badukuye muri ibi badutinze bagize gute niberekane abantu bacu baba barafashwe niberekane ibigwanisho byacu baba barafashwe bagenda babesha abantu icyo gihe umuntu yakunesheje yerekana ibyo yagufatiye akerekana n'abantu bagufatiye ariko twe dufite amateka abantu babo indwi rero ibyo byose bavuga nibaza ko ari ibinyoma kuki mutaberekana abo bantu tuzoberekana niba unashaka uzomuhamagare ndaguhereze bamwe muvugana harimo abazi kuvuga hari abavuga ikinyarwanda harimo abavuga ikinyarwanda nabo bamukavuga Eh, ikinyarwanda byaba bitangaje kuko bagombye kuba ari abakongomani cyangwa ari abarundi none harimo n'abanyarwanda abakongomani kubera kumvire bibaza ko iyi ndirimbo usanga zicangacanze harimwo haravuga igiswahili haravuga ingana haravuga n'ururimi rw'i- no kwita ikinyarwanda ndabwita ikinyamurenge ndabwita igiti byongora kumenya ururimi rwoguyita ariko iyo bavuga tugahuza rumva ndacita ikinyarwanda Eh, generale aloyizi nzabamema ndabashimiye cyane kubera iki kiganiro muhaye ijwi ry'amerika ndabashimiye na- nanjye munyamakuru imana ibampere mu gihe Eka arakoze na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma kw'ico kiganiro na General Aloyize Nzabampema haramutswa FNL iri yumuvise ko yem- avuga ko iri mu rukoko tukivuga ivy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ababa n'abakorera mu nkengera z'ishamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe mu gihugu c'u Rwanda bavuga ko batangazwa n'inkuru zivugwa ko atamutekano uri muri ako karere ku kibazo kijanye nawo kuko atakibazo ngo kijanye no mutekano bafise ni mu gihe bimwe mu bihugu vy'amahanga bikomeje kuburira abanyagihugu bavyo yuko bokwirinda kugira ingendo muri ico gice ku mpamvu z'umutekano muke inkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Rwanda Themistocle Mutijima igihugu cy'ubufaransa nicyo cyabimburiye ibindi kuri ubu bigera kuri bitanu bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u rwanda birimo na nyungwe n'ahayikikije ibyo byaje bikurikira imirwano bivugwa ko yashyamiranyije ingabo z'u rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa fln uwo na n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya nyungwe n'inkengero zaryo kuri uyu wa gatanu aho umunyamakuru w'ijwi rya amerika yashoboye kugera haba muri nyungwe no mu nkengero zayo nta mirwano yahumvikanaga gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda kigali cyangugu unyuze mu ishyamba rya nyungwe ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri nyungwe kurinda uhasohoka aho nibura kuri buri metero magana atanu hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashinigani n'izindi hanze y'iri shyamba ho haba mu gasantere ka gisakura ku ruhande rwa nyamasheke cyangwa se ka kitabi ku ruhande rwa nyamagabe ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirima iri hafi aho yiganjemo iy'icyayi aba mbasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya nyungwe ku gice cy'akarere ka nyamagabe ni mu murenge wa kitabi umuhanda uragendwa imodoka ziragenda abana bariga abakozi barakora abasoroma icyayi baragisoroma uruganda rurakora hano umutekano uhari ni wose ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu abo bantu ntabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano ingabo zirahari polisi irakora n'abaturage turakora turahinga turasoroma icyayi turajya mu kazi abavuga ngwino nta mutekano uhari turawufite turahaha tukagenda tugateka tukarya tukaryama nta kibazo ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya nyungwe duhuze ukuri irene akora mu kigo cya kitabi ecocenter gikora ubucuruzi bwo kwakira gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo mfashe nk'iminsi itatu iheruka uh, umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri cumi na babiri umunsi ukurikiyeho turarana abanyamahanga bagera muri cumi na batatu nanone iri joro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri cumi n'umwe uh, ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri mirongo itatu na batanu kandi muri abo mirongo itatu na batanu baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye kandi baraza abakiriya twakiriye bose mirongo icyenda ku ijana ni ababa bari busure parike y'igihugu ya nyungwe uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigeze bagira icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira bikomeje uh, mu by'ukuri byagira ikibazo ku, ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange kuko uh, urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari nimba rero bababwiye ati ntimujye hariya kubera ko bimeze gutya bagomba kubizera nimba rero twebwe twari duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se tubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ikamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya kivu umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'uburengerazuba generali major alex kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu none ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari nyuma yaho ariko bwana paul rusesabagina uyobora ishyaka rya mrcd rishamikiyeho umutwe wa frn yabwiye ijwi rya amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri nyungwe kandi zidateze kuhava icyakora umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda olivier nduhungirehe ku wa gatatu w'iki cyumweru yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo ari impuha ndetse na poropagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe iby'uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turakomeza n'amakuru tubafitiye ejo kuwa gatanu imyaka ine yari irumanye umunsi ku yundi amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu burundi atanguye urugamba canke isekeza yise alte au troisieme manda yari igamije kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida w'uburundi pierre nkurunziza urunani rw'amashirahamwe yigenga force rwari mu bahamagariye abarundi kuja mu mabarabara kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ruvuga yuko inyuma y'iyo myaka ine ataco rwicu bicuza urwo runani rurabeshuza ibivuga ko rukina politike ko ejo kuwa gatanu mu bihugu bitandukanye harimo n'ububirigi ahari abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake bahungiye hamwe n'impirimbanyi haratanganijwe ibikorwa vyo kwibuka iyo tariki vyakurikiranywe na mugenzi wacu eloge wirikaneza inyuma y'imyaka inuna nifose rutumye ko imyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ca perezida nkunziza uwurongoye vitano nshimirimana yemeza ko n'abagenzi be batazigera bicuza ingingo bafashe urunani rwacu cyo kimwe n'ayandi mashyirahamwe hamwe n'abarundi benshi bakunda igihugu twari twabonye yuko icyo kiringo kidahwanye n'amategeko n'amabwiriza y'i Burundi mu kungene icyo kiringo gisanzwe gitandukanye n'ibitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro ryo mu bihumbi bibiri na gatanu hamwe n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yo mu bihumbi bibiri igihe twahaguruka twari twasemereye tugira tuti iki kiringo uyu petero nkuru nziza akakiha kizotuma abarundi bajya mu bibazo bajya mu ngorane igihugu gisubire mu njyane ni ukuri igihugu cy'uburundi nyuma y'imyaka ine cyarasambuwe mu bice bitandukanye by'umutekano aho igihugu cy'uburundi gisigaye cyarabaye ikiro ry'umugani gitwazwa umukazo aho igihugu cy'uburundi atawukiyogora amaradiyo yarasambuwe amashyirahamwe aromogwa ahatomowe arafutwa abarundi bajya mu kangaratete barahunga kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza n'uno munsi ibi bintu twari twabibonye yuko bizogenda nk'uko naho icyo batinya cyo cabaye nshimira imana yibaza ko ari iragi rikomeye kuba zaruka mu minsi iza hariho n'ibyo abahasize ubuzima abapfunzwe abomoye mu gihugu benshi barabizize ariko rero burya umwidegemvyo uragwanirwa iyo umuntu ari ku rugamba urwo ari rwo rwose ntabura ico atakaza ariko abapfuye canke abapfunzwe canke abomowe igihugu uno munsi ntibokwicuza barafise izina ivyabashikiye vyose vyabashikiye ikiruku kuko bari kubagwanira agateka kabo agateka kabubu hamwe n'abazoza kuko iki gihugu cy'uburundi tukakireka kigatabagurika tuzobibazwa umwe wese azobazwa n'urunganwe ruzodukurikira icyo yakoze umunsi igihugu cyacu gisha urwo rugamba rumaze imyaka nibyo mugabo n'izoza ntituzorutaha hasi tutaronse icyo twarondera icyo nacyo si ikindi ni umwidegemvyo ku murundi uwo ari we wese ni umutekano ni ubutungane ku murundi uwo ari we wese abarundi bose ntibazoba perezida abarundi bose ntibazoba abashinga amateka muga twese turifuza yuko umurundi aronka ahaba agatunganirizwa agashobora kujya utwera biriya kubi uko biri kose abahinga bamwe bamwe nka padiri desire yamuremye basanga aya mashyirahamwe yigenga asa n'ayanguha urabye neza ingene imyerekano yabaye muri za burkina faso n'ahandi n'abantu bavyuka ntawe uhamagara uwundi mu burundi rero harabaye tuno kwita sensibilisation kubwira abantu ni bimwe vya misleading kudasoma neza ibimenyetso vy'ibihe ku buryo abantu baca bavuga bati mumaze kuja imbere u rwanda ruzoca ruza rubafasha uburundi n'uburundi u rwanda n'u rwanda kongo ni kongo tanzania ni tanzania ivyo mukuru wa fox ntabiyobewe hariho abihenda cane bibaza yuko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike adakurikirana politike politike ikurikirana umurundi wese yaba mu gihugu yaba mu mahanga ariko rero amashirahamwe ntarondera ibyicaro bya politiki mu kurondera ibyicaro bya politiki ni ukuvuga yuko ayo mashyirahamwe yoba acitse umugambwe hanyuma akarondera yuko umugambwe uba uri ku butegetsi nka sendedefudede uhava nayo akahajya ivyo rero nibaza yuko ata muntu yoturegera karimbi ngo avuge yuko kuva na kera n'uno munsi amashirahamwe adarana ivyicaro vya politiki yigeze aronderera gusubirira umunyepolitike n'umwe nahavuga ko atavyo yarondeye leta yafuse mu kwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yagiriza gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pierre clave mbona imparongo ya podeyash asigura ko kwabaye nko kwimara umwikomo ikimenyamenya ni uko ivyegeranyo ariyo maraporo tuguma tuyasohora ku kwezi ku kwezi hanyuma ayo maraporo rero yose turayatanga mu makungu washaka n'abategetsi b'uburundi bamwe bamwe twama tuyabaha ndazi ko bayasoma no ku masite y'iwacu kuva hadutse injyana za politike mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu onu yavuze ko abantu bagera ku gihumbi n'amajana abiri bishwe abarenga ibihumbi amajana ane bahungira mu bihugu bibanyi abaharurwa mu majana nabo baburwa irengero ibi vyatumye mu kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe itanguza amatohoza uburundi bwisokoramwo umwaka wakurikiye kiba igihugu ca mbere gifashe iyo ngingo kw'isi yose
Eloje wirika neza mu birigi arakenuye tukiri kuri iyo nkuru nyene abarundi bahungiye mu Rwanda nabo nyene baributse ku nshuro ya kane abene wabo bose bahitanywe n'intureka za politike zadutse kuva mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu hadutse imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza inkuru tubaza mugenzi wacu Kigali Pierre Claver niyo nkuru itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu mabarabara y'igisagara ca bujumbura niho hatangura imyiyerekano yo kwiyamiriza ukwitoza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu petero nkurunziza ahari muri kino gihe amashami yigenga imigambi itavuga rumwe na leta n'abandi baseguye ko badashobora kwemera ico bita ikiringo ca gatatu kitemewe n'ibwirizwa shingiro gutyo bahamagarira abantu kwitaba imyiyerekano yahavuye kwira igihugu cose abenshi mu barundi bahungiye mu rwanda bavuga ko barokotse ubwicanyi bwari bugamije gusubiza hasi iyo myiyerekano bagiriza inzego za leta cane cane igipolisi abandi nabo bavuga ko bahaburiye ababo abandi babonye ababo bagenda amazima yongo baranyuruzwa hanyuma uwo munsi urongera ukanyibutsa abanje twabuze inshuti n'abagenzi twagendana barapfuye abatandukanye haraba abapfunzwe tuzi tumwe tudashobora gushikira ngo ngo ngo tubabwire pole hari abandi bamugajwe muri za dokimentasiyo n'ahandi n'abantu benshi rero barenga ibihumbi amajana atanu turi mu buhungiro uyu munsi rero utwibutsa ibintu bisa nk'ibyo ukongera ukaduha n'umwizero ko abantu bacibuka ibyo baciyemo n'ibyo babayemo noneho tugafata umwanya wo kwiyumvira mbega ejo dukeneye iki twogikura he twogironka gute twogihabwa n'andi narababonye harimo inshuti abagenzi harimo abo ntakibona ko barapfuye ni ibintu bibabaje cyane kubera ko iyo ubuze umugenzi cyangwa umuvandimwe birababaje cyane kubera ko byategereza gukingirwa n'izo nzego ariko ugaca wumva yuko ari inzego zategereza kumukingira zamuhohoteye cyangwa zamwishe birababaje cyane ni benshi banyurujwe ni benshi bishwe mu miryango yacu no mu miryango yindi ni benshi twabonye bishwe nibaza yuko atamuntu n'umwe yaraba muri kiriya gihugu atabibonye yamara umugambwe uri ku butegetsi cndfdd wagiriza abo bagiye mu myiyerekano ko bashaka gutembagaza ubutegetsi umunyabanga mukuru w'uwo mugambwe evariste ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane aho uwo mugambwe nawo wahimbaza imyaka ine iheze utanze umukandida wawo perezida petero nkurunziza baciye boshye urwaruka cyane cyane mu gisagara cya bujumbura kururoha mu bikorwa by'iterabwoba ngo bariko bagwanya ikiringo cy'umukuru w'igihugu iyo migumuko ikaba yari yihishije inyuma umugambi w'ububisha wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu yamara bamwiyamirije bobo barabihakana jena niga muri kaminuza narabona ko tutorohewe icyo twari twifuza byo dufitiye uburenganzira ntitwabibona nk'uko bikwiye abandi hirya no hino ubukene bwazura inzara rero ugasanga umuntu ashaka ko aguma abandanya atwara abarundi umenga ni nko kumujya kumunyenga nicyo gihe rero havuga ati abantu bifuza kujya umunyenga ku barundi bihagarare haze abandi bafite imigambi myiza bayitubwire tuyumve je birampa akanyamuneza nabonye ko abantu babona imbere benshi bafise bizibana ati hari ibintu tubuze tubiharanire gushika tubironse jesi novuga yuko twagumutse twaharaniye agateka kacu twanse yuko abarundi bahohoterwa abarundi bacinyizwa kuko abatwara abatwara igihugu gushwa uno munsi nibyo bakibandanya gukora murazi ko baguma batora ibiziga murazi yuko ari abatwatotezwa amashami yigenga yagerageje gukora amatohoza avuga ko abishwe barenga ibihumbi bibiri abanyurujwe nabo bakarenga igihumbi urunani rw'abashingwamanza b'abarundi bashimye kwitwara inzego za leta muri senare mpuzamakungu mpanabyaha cpi kubera ivyo vyaha metre armen yongere ni umwe muri abo twashikanye amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu muri senare mpuzamakungu mpanavyaha hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya akorwa tumwa twakira twifuza kurungikira ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima umushikirizamanza ahegeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira n'abo ashengeza mu butungane nicyo gikorwa barimwo rero abo barundi bahungiye mu rwanda bizeye ko ubutungane buzoteba bugakora ibyo birori byo kwibuka ababo abo barundi babitanguriye ku nkuka y'imisa yo kubasabira yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane basabye imana gutabara igihugu cyabo kugira ngo basubire gutaha Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Pierre Claver niyo nkuru arakenuye dukwitire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi mbere ko duhana agahindukira ahishamwe rya Groupe Mirima rikorera muri territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo rihamagarira imiryango mpuzamakungu kugarukira kwa nyagihugu ibihumbi indwi bo muri Groupema ya Bijombo bugarijwe n'ibibazo vy'inzara ni inkuru y'umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
umuyobozi w'ishyirahamwe rya Groupe Mirima John Rucanira mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze yuko abaturage bo muri Groupema ya Bijombo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ikibazo cy'inzara ubuvuzi ndetse n'uburezi kuko intambara y'amoko hagati y'abapfurero n'abanyamurenge y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yasenye byinshi bimwe mu bibazo biremereye ni abantu badafite icyo barya production yabo yose ba- barayitwitse imihana yahiye ibindi barabisahuye Eh, ikigira kabiri ni ibikoresho byo mu mazu ntibafite ibyo kuryamaho ntibafite ibyo gukoresha mu, mu bikoni amashuri yarahiye aha nafata nk'urugero rw'amashuri yo mu rubarati ku gihuha mu rubibi gatoki bikinga za kanono za migezi za bugogoma aho hantu hose amashuri baraya byumvikane ko kugeza ubu nyine abana batari ko biga kubera ko n'ubushobozi nyine urumva ibintu barabipiye byose i- i- ibitungwa bya- bya- byaribwe n'ababyeyi ntibafite ubushobozi bwo kugurira n'abana n'ibikoresho n'abashaka ku- kwiga wenda bo kwigira no munsi y'igiti cyangwa mu ikanisa ntibafite ibikoresho Eh, ikigira gatatu eh, ni ikibazo cy'ubuvu twari dufite hopitali imwe ya gatanga barayisenye barayirangiza n'andi masantere de sante yo ku ruhande ubwo byumvikane ko ikibazo cy'u- cy'abarwayi kiri ku rwego ruteye ubwoba niba umuntu yashobora kubi- kubisobanura muri ubwo buryo abagore barabyarira mu mihana n'amarisike menshi cyane indwara z'ubwoko bwose ntiziri kuvurwa nta miti aha kuri gurupe mirima ahari imiryango ijana na mirongo itanu iri guhabwa iyi nkunga abaserukira iyo miryango batangaza yuko nubwo bari guhabwa iyo mfashanyo hari indi miryango irenga ibihumbi birindwi yugarijwe n'inzara itaragaragaye ku rutonde rw'abishyirahamwe rya gurupe mirima riri gufasha mu mbaje masomo rutegesha n'umwe mu baturage bo ku canzovu bahawe iyo mfashanyo ibibazo by'abantu batapokeye ibibazo by'abantu babuze byo bohembwa nabo kandi abantu barahangayitse bari hanze kandi na ba shefu binjiye mu bibazo bikurikiranye n'ijambo ryo kuvuga ngo ibintu byabaye bike ku bantu abantu barabirenze none ku magufi inzara iratugarije nta- nta bigori nta fu nta bintu byo kurya mu buryo inzara ni nyinshi irarenze kandi cyane amashyirahamwe menshi akorera muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu nama zitandukanye agenda akorana n'abaserukira abaturage bo mu bijombo agaragaza yuko impamvu adatanga inkunga y'ibiribwa ndetse n'ubundi bufasha kuri izi mpunzi zo muri gurupuma ya bijombo ari uko nta barabara rigera muri iyi gurupuma kuko kugera mu bijombo ari urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru uvuye buvira John Rucanira hari inama atanga ku mashyirahamwe adafasha impunzi zo mu bijombo kubera yitwaza impamvu z'ibarabara koko nta nzira ihari ariko hari ubundi buryo bwo kubigezayo nk'ubu turi ko dukoresha dufata asisitanse yose kit twarangiza tukayishurira ababyikorera barahari kandi ni benshi bashaka amafaranga kandi ntabwo bihenze ku buryo nta mu- nta mu- nta famiye ishobora gutwara amafaranga arenze idolari mirongo itatu mirongo ine ku bintu byose ushaka kujana ukagezayo nyuma y'intambara z'amoko zibasiye abaturage batuye iyi gurupuma ya bijombo kuri none hari agahenge k'amahoro kahagaragara kuko ayo moko yari mu ntambara umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yose akorera urugendo hamwe akaza gufatira ibiribwa hamwe no mu mihana batuyemo baragenderana mwomenya yuko kuri iyi nshuro ya kabiri ishyirahamwe rya gurupe mirima ryatanze inkunga igizwe n'ifu ya kawunga ibitenge ibiringiti ndetse n'amavuta ku miryango ijana na mirongo itanu y'impunzi z'abakongomani zo muri gurupuma ya bijombo zibarizwa mu mihana icumi vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo Vedaste Ngabo arakenuye ni ukuri duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya mu Kirundi no mu Kinyarwanda ariko imbere ko duhana agahindukira inshuti bakunzi nge ndabibukije ko abanyagihugu bo muri territoire ya Fizi mu gihugu ca Kongo batangaza ko muri ako karere hamaze iminsi hibonekeza abarwanyi batari bake bavuga ikirundi amakuru dukesha ikinyamakuru SOS Media avuga ko abanyagihugu bavuganye nayo bikeka ko abo barwanyi baba bambaye imyambaro ya gisirikare bashobora kuba ari abo muri FNL ya General Aloise Nzabamema ayo makuru y'abo barwanyi yemezwa n'abari mu mashami adakiranira ibyicaro vya politike muri Kivu y'Epfo aho basigura ko mu ruhigi igisirikare ca Congo FRDC kimazemwo imisi co gutuza abarwanyi bagwanira ku gataka kabo co mu yabatari bake ku birindiro vyabo mu kiganiro Aloyiza Nzabampema yahaye ijwi rya Amerika yahakanye ko ntihakanye ko batanye mu mitwe na FRDC yamara amakuru y'uko bomowe ku birindiro vyabo yose yahakanye yahakanye batandukanye avuga ko aho babarizwa atari ahandi ari mu rukoko mu kuja muri kongo baba bagiye gusumirayo nuko rero nshuti bakunze mwakoze kutwumviriza yakoze jeffrey mutagoma yegeranije amajwi n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kananya byabashikiriye kubwa ingenieur jo nanje diane nahazuwe twari kumwe kuri mikoro ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo byose